uzi ko nabonye akazi ko gukora isuku hariya ku ishuri ry'aba valentina ubwo ku ishuri ye baba we imana ishimwe kigiye
ceceka shaka zuba ubu ndumva byandenze
mbega inkuru nziza muri iki gitondo nizere ko uzaguhemba agatubutse umbanye umukire neza neza neza ngo umukire hakoje Neza akazungu bose.
nawe mva sindamenya ayo bazajya bamemba ariko ubwo ari umushahara wo ku kwezi ubwo nyine sha ibyo ari byo byose urumva ko ari agatubutse tu gigi yo ntubona ko imana isubiza shaka bisa ni uko nendeye ndishimye pe nibura uba ugiye kujya uhembwa buri kwezi eh yego sha ahubwo kazuba Mm, hari ikintu nashaka kubwira mm.
nubwo ngiye gutangira kariya kazi ku kigo buri gitondo nashakaga gukomeza kujya nkora isuku hano ku iduka ryawe wangu iki gigi ibyo byose byashoboka nyine ninzajya mvayo nzajya mpita nza hano noneho ukuburira urangije gucuruza mu ijoro oya gigi ndangiza gucuruza ntinze cyane ntabwo Serikali.
wakubura nyuma yaho nawe wajya urangiza utinze ni ukuri kazuba byashoboka oya we mva nyine basi nzajya mbanza njye gushaka aho nza kuryama sibyo mbone kuza gukubura no gukoropa hano oya oya gigi Ntabibasha.
ntabwo bishoboka ubwo uribuka rukara akwirukankana cya gihe wagiye kuryama munsi y'ikiraro nyumvire oya oya sinakwemera ko uhura n'ibibazo ari jyewe biturutseho ariko se wowe ntugafate ibintu byabaye kera ngo wumve ko bizahoraho kazuba nawe oya gigi iki se si ibyo gusa ahubwo se uribuka cya gihe utaha utinze ugasanga bamaze gufunga cya kizu kidatuwe wararagamo oya gigi none se kazi wowe Ya.
uragira ngo mbigenze gute koko ugomba kujya kuvugana n'umuyobozi w'ikigo ukamusaba kuguhindurira amasaha uzajya utangiriraho akazi Ariko- cyangwa se ugahitamo kimwe gukora ahangaha cyangwa ku kigo none se byose nabishaka
valentine iyo safuriya y'ubugari banza uyireke itumbame nibwo uyoza neza
reka noneho mpite n'umuguzi aya masahani twarangije ye uhita uyashyira muri iyo basi y'icyatsi Eh, none se mama karame twemeje ko tuzabigenza gute ngo cya kibazo gikemuke
valentine reka ntibyoroshye kubona igisubizo umwana wanjye gusa singoheka ndara mbitekerezaho none se iyo utekereje ubona twakora iki
mba rero nkubwiza ukuri Mm.
hari ibintu ntekerezaho kenshi ariko biragoye kubikora nk'ibihe se mama hari ubwo ntekereza ko twahangana na karisiti tukamubwira ko ibyo akora atari byo ariko nawe urabizi ko ahubwo twaba dushubije ibintu irudubi nyamara mama byaba ari byo rwose uretse se nkomeze Eh, icya kabiri ndibwira ntahari wenda uwamuhunga tukigendera aha icyo nacyo nicyo mama Mm.
ahubwo reka tuzabe ari byo dukora Eh, oya valanti banza utekereze neza urumva abaturanyi bagira ngo iki koko Ariko- ikindi kandi ko ari we udutunze urumva twabeshwaho n'iki ariko abaturanyi ntiwabagenderaho mama kuko si bo bababaye icya gatatu kumurega kuri polisi maze bakamujyana wenda twabona agahenge aha wenda twabona n'amahoro rega valanti ibyo nabyo sinabikora yego byavugwa hehe ko koko nafungishije umugabo wanjye ariko mama rwose kandi nabwo afunzwe ntitwakongera kubona udufaranga tudutunga none se ubwo mama karame turahitamo ikihe cyemezo
ibyo byose biragoye valanti yewe nta na kimwe nakora ahubwo mama karame niba dushaka ko ikibazo kirangira ni ngombwa ko duhitamo kimwe muri ibyo uvuze ma karame ubwo rero nimba ntacyo wahitamo njyewe mfite igisubizo nahisemo ikihe se kandi valanti narabivuze ko papa naramuka yongeye kunkubita gato ma nzahita ngenda kandi ntimuzongera no kumbona ubwo se koko urakomeje valanti
ndakomeje rwose mama reba ukuntu bwa mbere yankubise Ndabizi, none mama.
mpora mbabara umugongo ubwa kabiri amvuna urutoki njya kwa muganga ariko ibyo bigarurira iki koko valanti
sindarangiza ahubwo ubwa gatatu uzi ko nari aya majoro abiri mu bitaro bikansaba kujya ngendera ku mbago none urumva hazakurikiraho iki mama ubwo si ukujya kunshingura rekeraho rekeraho valanti mbabara rwose wivuga ibyo bintu ntibikabeho mana ntibikabeho we ya mama ngaho rero mbwira icyo uzakora ngo bihagarare
mana kuko bikora
karibu mu biro byanjye by'igihugu akira agatebe wicare murakoze deregitire nizere ko wahabonye hariya hose maze kugutembereza niho uzajya ukora nahabonye rwose ugomba kwibuka kubanza kuhakura mbere yo kuhakoropa Eh.
kuko nibwo hacya cyane cyane muri kiriya cyumba barimo bicaramo yego n'ibi biro harya nabyo nzajya mbikora Eh, uretse gukora muri kiriya cyumba cy'abarimu uzajya ukorana hano mu biro byanjye n'ariya matuwarete y'abarimu hanyuma utuzanire n'icyayi saa yine nta kibazo nyuma ya saa yine akazi kawe kazajya kaba karangiye nta kibazo rwose nishimiye kubikora ugomba no kuzajya uhungura ivumbi ku madirishya y'icyumba cy'abarimu yego akira utu dutambaro tubiri ntituzajya ukoresha murakoze deregitire none se nzajya ntangira akazi sangabi ugomba kuzajya ugera hano saa kumi n'ebyiri zuzuye kugira ngo abarimu basange warangije hasa neza oya deregitire saa kumi n'ebyiri rwose ni kare cyane ntabwo naba nageze hano nibura nka saa mbiri gigi Karoli.
ntacyo tuburana niba koko ushaka gukora akazi saa kumi n'ebyiri zuzuye ugomba kuba wageze hano ahubwo se nkubaze uracyarara ku muhanda Ii, ariko ni mu mpemba nzahita nshaka inzu yo kubamo deregitire ntabwo rero wakomeza gutaha ku muhanda ukora hano ngiye gushaka uko mbigenza ubona inzu yo kubamo
nibyo yewe imana ishimwe we murakoze deregitire ni nawe ukuri wakoze pe kuza gigiye yewe nzagutumaho n'ibijya mu buryo mwirirwe deregitire mwirirwe
shangabi twubahirije igihe byahatari kabisa ubu ni saa tanu zuzuye kandi nitwe wa mbere tugeze ku kigo cy'ubuzima yego shawe muto ahubwo se muto ubigenje ufite kugira ngo papa wawe akwemerere kuza umva uzi ko nigeze namwinginga na gato ngo amuhe uruhushya newe niwe wanyihereye uruhushya nibyo se koko cyane
noneho ubu wagarutse muri gurupe ya sakwe burundu eh wapisha nyine papa yarabyemeye kuko turi mu kiruhuko ariko nikirangira nyine nawe urabyumva ni ukwita ku masomo gusa
sha bizagorana nidutangira ishuri pe cyane sinzi uburyo gurupe yacu izajya ikora pe umva nahise ngabi wowe ubundi bimeze gute mu rugo
sha mu rugo noneho ni amahoro mama ari gukira we bite sha Eh.
sha mumbabare nakererewe
sha ni isi wowe wenyine wakererewe na gigi ntarazi sha njye nabuze aka lipstick kanjye niko kankerera ngo agaki
ariko mwabaye mute mwebwe Ikize.
twa tuvuta yewe tw'umutuku njya nisiga ku munwa
sha ugira n'ibikurushya rwose
muto nizeye ko wahinduye amagambo ya ya ndirimbo kuko ni mbi rwose oya ntabwo mutoni yagomba kuyihindura rwose eregani wibuke neza ko indirimbo ivuga ku ruhare rwa buri wese mu guhindura isi nziza eee boratine araje
sha narimba kumbuye n'amakuru ni meza muto sha twari tugukumbuye natwe byahatari umva valanti uraza kwifuza kwisubira mu bitaro niwumva indirimbo bashaka kuzaririmba sya ani uvuze ngo iki ani nyumva neza ni uranyumva sinzigera nongera gusubira mu bitaro narimye
ni igicunga akanwa kawe rero umenye ko ibyo wavuze bitari sha bikwiye valanti mbabarire sinari ngamije kukubwira nabi valentine wacu uraho neza ubasha twari tugukumbuye sana nari mbakumbuye mfasha ubwo twese twahageze rero mureke turepere yego rwose yego shangaho nimuririmbe numve rero gusa ikibazo ni uko twese tutarayifata ariko mutoni aradufasha si byo mutoni
rimwe kabiri gatatu
uganda wacu wahindura isi tukayisiga heza kurushaho twayisanze njye nawe dushyize hamwe iyi si twayihinduriye umunezero gusa Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. iyi si twayihinduriye umunezero gusa mana we mbega indirimbo nziza we nibyo se koko valentine cyane imva ahubwo se ninde wayibandikiye we
ni njyewe yanditse
umva komereza aho muto ndabyishimiye rwose Sha, cyakoze ngewe sindabyemera numva muri kunsetsa ubu ni gute mushobora kwishimira iyi ndirimbo iboringa gutya Sha, koko birarenze.
mucoma muzanye izindi boroshete
ebana pazo uyu munsi ikirenge cyawe nicyo cyadukijije mwana mbega igitego watsinze felisitasiyo kabisa umva sha mudafite akaguru kanjye k'igitangaza se ntimuzi ibyababaho
umusaza wanjye niwe wakirebeye mwana ni ukuri nzajya gushinganisha ikirenge cyanjye kabisa kuko ni zahabu yanjye
ariko ntabwo ari pazo wakinnye neza gusa mwese mwitwaye neza kiriya gitego pazo yatsinze agikesha pasi nziza yahawe na moses moses wakoze cyane rwose witanze
hazo biteye
ngo ngo bite nta soni ubwo yakurikiye hano si
nari nkuzaniye igikapu cyawe ariko se pazo kuki mushiki wawe utamureka ngo anyibwire we Eh, niko twibwire unadusuhuze
yitwa simba ni mushiki wanjye urumva oh ok njye nitwa frank njye kapiteni w'iyi kipe yabaye ubukwe
simbi kame ngahora uruva hano utahe urumva kandi utujya mu rugo uranyumva yego
ese pazo mushiki wawe yabaga yashaka ko ntajyaga mubona yigaga muri enterinamani ubu yararangije kwiga niyo mpamvu uri hano mu rugo gusa Eh, sinari nzi ko ufite mushiki wawe mwiza bigeze hariya abantu yararenze mani ubwo yarangije kwiga uzamunyurize nzamufasha guhitamo umwuga yakwiga sibyo se
none se kumufasha guhitamo umwuga bihuriye n'ubwiza bwe iriya nyiri twari turikumbuye pe ntitwari duherutse kwicarana gutya umeze neza rozari rwose ubu ndumva ameze neza ndumva nkomeye oya biraboneka pe mama rwose ndumva nishimye ko umeze neza
ngabi naganiye na mama wawe rero mu minsi ishize Mm.
tubona ko ko mama wawe ameze neza utazongera kugira imirimo myinshi yo mu rugo hano kandi ko byaba byiza uyu mwanya uwubyaje umusaruro ugatangira umushinga umushinga papa ndakumva ntiharashira iminsi mama akize ntabwo aragira imbaraga zihagije ku buryo yakora wenyine imirimo n'ubundi nzajya amufasha kandi ikindi twabyizera wabona yongeye kurwara oya oya papa ntabwo natangira umushinga ngabi karame ntugire ikibazo rega meze neza rwose na dogiteri yarabimbwiye Hii.
Ubu mfite imbaraga zo gukora aha erega gukora imirimo ya hano no kwita kuri bangabo nizo nshingano zanjye za mbere mama ariko mva mukobwa wanjye ngabi Mm.
mama wawe ameze neza rwose uyigira ubwoba ahubwo tubwira umushinga wumva wakora ubundi tugufashe ok mba numva nkunze gucuruza icyo ni kimwe
Mm, rero ndumva nakora akabutike gato hano nkajya ncuruza utuntu twibanze oya ngabi urumva butike yabo yenda gutangira oya mama ahubwo se ngabi Mm.
wakwigiye gukora amasambusa ukajya uyacuruza yegura Eh? nyamara nibyo rero papa ndakumva ubwo se nazunguka ryari koko ko nshaka kubona amafaranga vuba Ni umukobwa ye.
Mm, ko museka se Eh, eh, ese wakwigurira utundi duhene tukiri duto ukatworora ukazatugurisha dukuze byose ariko mama uzihe n'akazi ziduha hano ngo none ngo nzongere oya oya rwose ahubwo se bakwenga ubushera nkajya ngurisha hano muri kabuto sibyo umukobwa nawe rwose ubwo se wakora amafaranga yo kugura intebe n'ameza byo kwakiraho abantu baje kubunywa Eh? ibyo nabyo byagusaba amafaranga menshi wa mukobwa we cyangwa se wiharike Mm.
uhinga ibishyimbo ujya ugurisha sibyo icyo cyaba ari igitekerezo cyiza papa ngabi nibyo rwose bityo akajya abihunika akazabigurisha menshi igihe bizaba atari ku mwero wabyo ibyo se
papa ibishyimbo bifata amezi atatu kugira ngo byere ubwo ayo mafaranga yazaza ryari koko ahubwo nungutse igitekerezo cyiza tubwire rwose reka nkore umushinga w'inkoko
ngabi ngo ntibyasaba kuzubakira inzu koko inzu y'inkoko ntinagoye kuyubaka ahubwo umushinga ni uwo umukobwa wanjye azi gutekereza gusa Ii, bityo nazajya ngurisha amagi nkahita mbona amafaranga vuba Wumva se?
Ii.
gusa nanone wibuke ko inkoko nazo zitabwaho nk'ihene akazi kabyo byombi karangana ntabwo akoroshye
ubuse mitemo iki koko
we frank mfite mushiki wawe ufite ijwi ryiza kabisa sha mutoni yarenze kabisa ibyo si bivuze iki icyo akeneye ni ukwiga nta kindi na frank mutoni arabizi kabisa ariko sha mva ko bavuga iriya gurupe y'abakobwa yaranyemeje ku munsi w'ikigo cyanyu Ngo?
kabisa Eh, mbega ukuntu bazi kuririmba we Eh, eh, eh, eh.
reka reka rwose frank urumva ticara ababereye urumva gute se gurupe yanjye niyo yari gutorwa maze ukirebera ahubwo se burya nawe uzi kuririmba
umva nawe ra niyo mpamvu nyine nashaka gutungura abantu kuri stage maze mukiyumvira ijwi ryanjye rihebuje ariko ubundi ndivunira iki iyumvire nawe
mbabarira munsi nugera abari njyuzarira nkwambika impeta yuko ngukunda iyo nkuko nyambirota
umva uzi ko bizi bana ngenda arenze U- ufite ijwi ryiza ntiwabyumva ahubwo se kuki utifatanya na gurupe y'aba bakobwa ko urankomerekeje frank ngo urankomerekeje kabisa gute se nigute ushobora kumbwira kujya muri biriya by'intazi ngo ni gurupe z'abakobwa ariko uzi ko uri umwana burya koko ubwo ntubona amahirwe ari mu gukorana n'abakobwa amahirwe se yahe genda nzaguhane hatari muri bariya bakobwa byayobeye urumva ese ubwo wigeze utekereza waramutse uri kumwe n'umwe muri bariya bakobwa turi kumwe se gute mvara ubwo se wowe ntubyumva ntukigire umwana ariko genda umva ugomba gushaka ukuntu bajyamo hanyuma ubundi ugahitamo umwe muzajya murepetanira ahandi muri babiri babiri eh, ubundi ukajya ugenda umwiyegereza gahoro gahoro Eh, nyuma ukazakoresha ayo mahirwe nyine
ariko frank uzi ko uzi ubwenge mani umva sha jya ubura gukoresha amahirwe n'akazi kawe ariko umva nkubwire nubwo ndi kukubwira ibi sinzi igihe numva wakoze kuri mushiki wanjye mutoni uranyumva kuko nakwereka aho mbera mubi wibeshye nta kibazo mwana Eh, uzitwararike abandi bakobwa bose urabemerewe usibye nde mushiki wanjye mutoni uyu muraya we ntabwo naryamana na mutoni nanjye Eh, nanjye sinzigera mpura ufite mushiki wawe simbi Eh, nubwo ari mwiza rwose fata pushi mwana iyi ni duri ifatika kabisa kabisa
do ngabi karame papa inzu y'inkoko twayishyira hano rwose Eh, inzu y'inkoko mwayishyiraho hafi y'ikiraro cy'inka bityo inzu z'amatungo zose zikajya mu ruhande oya mama oya rwose ntabwo byakwegerana kuko amagi aroroshye cyane yazajya ameneka Hm, njye nkeneye ahitaruye pe yemwe abaha mwiriwe ninde ushubuje rero yemwe
mwiriwe mwiriwe karisi Eh, ni karibu ni karibu Eh.
Eh.
ese ko nsa nk'urogoye inama y'umuryango
oya oya rwose ntabwo uyirogoye Eh, twarimo tureba aho ngabire yazubaka inzu y'inkoko ze Eh, ese ugira ngo ntakuze Eh, ndabona afite yaje.
umushinga wo korora inkoko akajya agurisha amagi yazo Eh.
nuko nuko rwose nkubi ntumbe ifaranga ugiye kurigwiza
oya si nkubita ahubwo ni ngabiri umushinga ni uwa ngabiri rwose nibyo rwose da Eh, ubwo birumvikana n'amafaranga nayo ni nawe uzahitamo icyo ayakoresha amafaranga naye amafaranga naye rwose se bibaho bibaho nyine ariko mwararenzwe ye ubu koko umuntu nkawe nkubito Hey.
ukareka umwana w'umukobwa nk'uyu agatunga amafaranga atayagira abasuzugura nkanyanyanyanya ariko akanakumira rwose karisi nuko mbona utabyumva naho ubundi ni byiza ko abana batangira kumenya gucunga umutungo no kwizigamira bakiri bato Akareka.
urumva kuko bituma batangira gutekereza ahazaza habo
ariko ubundi ndabaza ibiki mumpe amata nigendere sinkeneye gukomeza kumva ayo mateshwa yanyu ngo ni imishinga y'abana ahaha ese ko mbona urakaye ubaye iki ubundi karisi ntabwo Eh?
ndakaye Eh, umva ngabi karame papa Eh, eh, ndakira iki cyansi di ndagenda umubuganiriza amata ubanguke eee
yakubera byiza yakubera umugisha byakubera byiza byakubera umugisha niyo ntabwo byemera
moto eh motoni kandi papa kiwiriwe mu cyumba cyawe papa sinashakaga gusakuriza uri muri aya makuru none se niyo mpamvu waje ahangaha kwihisha uririmba aho kwigira muri salo ariko homework nari mfite nayirangije papa uribuka ko n'ejo ufite isomo ariko eh ubuse waryiteguye ndaryibuka papa kandi naryiteguye Eh.
n'iryo ejo ubundi naryo naryiteguye niko muto usigaye warize kubeshya ryari zana hano turebe aho wigiye
urabona hano nagiye nsoma iyi texite Mhm.
dore na samari yayo nakoze ngiyi aha ni naho nasubije ibibazo bya comprehension de texte Okay.
Mm.
ni byiza ko byose wabirangije Mm.
umenye ko kuririmba biza nyuma y'amasomo urakoze papa rwose ndabizi kandi kurimba biza nyuma y'amasomo repetisiyo ya ndirimbo wanditse se yagenze neza yego papa bose barayikunze uretse anike
ehe ku- kubera icyo ni kese atayikunze yaravuze ngo nimwe ariko kuba abandi barayikunze byaranshimishije kandi papa uzishima nutubona turi kuyiririmba ni byiza koko Mm.
nzareba ariko rero Mm.
ubutaha ujya uza wigire muri salo aho nkubona wumvise yego papa
papa njye iki cyayi cyabonetse kereka kibe gihora kandi urakoze valentine Eh, ngushyiriremo n'isukari oya ihora ndayishyiriramo utanshiriramo igiso ryo ndabizi abakobwa mu isukari nyinshi ahubwo igize hino iyo radiyo niyumvira amakuru yego papa Mm.
ndumva ari nabwo agitangira Mm.
kandi papa Mm?
hari ubutumwa bwawe mfite
ubutumwa bwoko ki buvuye he N- ni ubwa tica moses yambwiye ko aza kureba uyu mugoroba
ngo zimya radiyo nsubiremo ibyo uvuze niko ngo uwo mwarimu araza gukora ikiwangira ijoro ntabwo mbizi papa akabayaze papa valentine wibeshye nsange hari amakosa wakoze sha urumva umujinya wanjye ni ukuri nta kintu kibi nakoze none urumva indi mpamvu yaba iyo ituma umwarimu aza hano iri joro nanjye simbizi yambwiye ko hari icyo ashaka kukubwira kandi urambeshya valentine Oya, papa, wigera hano vuba ukuri ntabwo nkubeshya, Niko, papa.
urambeshya cyane Ni ukuri ntabwo subiza vuba Papa, mbabarira. Mbabarira.
ziho gaju ubwo si ukomanze valentine ubwo si umugambi wowe nawe mwacuze kugira ngo nsange hano papa rwose nta ceceka hose nyine umenye ko ibi byose bitari buri ingaruka bigira uzitegure ngaho shigenda banze umufungurire turabisubiramo yego papa
urakarisiti we